my country people how una dey my people i to that according to una time oh, how una dey my people yes o oh, eh ifa my people ifa don e don e don speak again o oh. hey ifa don speak again o concerning tadenikawo my people wahala no call too much my country people o ifa don send strong message to kabiyesi e say kabiyesi dis matter wey be say i dey tell you so you better take am with all seriousness take am very well if you no wan go meet baba god for thy kingdom come very very early make you take this matter very very what serious and this matter wey be say ifa carry come na about queen naomi son tadeni kawo yes una know say una know say there's this alleged conspiracy when mariam and ronke the plan say they want to collect tade so that kabiyesi go forget about queen naomi say because they don't tire for queen naomi queen naomi queen naomi queen naomi say dem no dey hear word again for palace queen naomi never come palace everywhere dey hot like this. if e come come na be say everywhere go catch fire They no get rest of mind They no get peace They no go hear word say di love wey be say kabiyesi too get for eh, Where be say e get for with naomi abinata adenikawo is too much so my people o na so um, uh, of recent uh, uh, wetin dem dey call her ronke and Maria. dem try their possible best to make sure say dem convince kabeisi to collect tade from queen nomi say by so doing say e go forget about queen nomi say then dey go take care of tade so if farmer come get revelation oh my pipo make una dey see. make una dey see am say this god of queen naomi e no dey sleep god of queen naomi is not sleeping is at work in the life of queen naomi una see this god wey we dey serve so eh wen e go want to do something like this, e go make all im things perfect in his own way If I just come out o oh, no be small emergency call na I call kabiyesi say he want to land for the palace he want to share very very important prophecy for this 2024 ooo kabiyesi no gree for anybody ooo oh. no gree for this your wife no let dem manipulate you ooo oh. sete you come think say say tele you come think say wetin dem dey talk e make sense say um, eh, the thing wey be say dem dey plan if e come to pass you no go fit survive am o you fit pass there go thy kingdom come eh hey. Eh. on no account on no account should you give prince tadenikawo to any person wey no be im mama that is queen naomi say because eh guys and babes are not smiling concerning the miracle when e be say god do god of 11th hour miraculously take them unaware because they mount all their guide they wait they use dia meter, they use their torchlight they torchlight all the pregnant anybody wey be say pregnant for kabiyesi Now one story to another, now im dem go tell the person not until queen naomi take them unaware not until queen naomi take them and her way my people. Re on her way na take them. so e no go down well with dem o na dem dey tell say dem never rest so oh. they never hands They never surround down oh. They want to collect your joy but your joy go overflow nobody will be able to take your joy because one you get luck say you get better wife o oh, when e dey sama prayer on top your son head so oni of ife don receive strong message say on no account should e be say ah make dem eh, leave kabiyesi for you Eh, na visit dem make dem leave eh, prince tadenikawo for you say na visit dem come e go spend only two days e go go back no even try am kabiyesi no try am no try am o oh. because queen naomi do forty days fasting and prayer e finish forty days fasting and prayer e enter twenty-one days before everything come come to realization before god come perfect his wonderful plan concerning the promise when god promise queen naomi say na you go go born for kabiyesi o even kabiyesi know about it so my people o oh, dem don tell kabiyesi say kabiyesi it's like you don know that This whole Queen Naomi living palace. This whole Queen Naomi living palace, Now you, na they attack sef, not be Queen Naomi, because assuming Queen Naomi is still in the palace by now, you fit don get your second picking from Queen Naomi, maybe boy or girl or twins. My people, now know say they say prophecy when if e be say e come out, so they say queen naomi go give birth to twins for eh? make una no say immediately that prophecy come out that prophecy come out di gbegerity come come be times ten for that palace They no gree queen naomi rest <coughs> They no gree queen naomi rest so they no gree and drink water keep cup from one wahala to another now she don quietly leave una for di palace still una still no dey sleep una still no dey get rest of mind o but my pipo thank god if adanku wan kabir is if adanku kuma <coughs> if adanku kuma tell am dem say those who have ear let dem hear let dem do what here. because all dis strategy na make queen naomi for no come back to palace because e be like say queen naomi coming back to that palace e go really cause big gbegerity for them. so my people, o oh, na di mata wen e dey grab be dat <coughs> i go dey bring una more gist as dis don full na have a nice day bye